iyi ni radiyo ijwi ry'amerika radiyo ijwi ry'amerika ivugira washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda hano muri studio ya gatanu muri kumwe nanjye eugenia mukankusi ndabaramukije kandi mbahaye ikaze kuri radiyo yanyu radiyo ijwi ry'amerika mwumvira kuri fm mirongo inani n'umunani n'ibice bitatu no ku ijwi ry'amerika nyine fm ijana na kane n'ibice bitatu i kigali mu rwanda mu burundi ho mutwumvira kuri fm mirongo icyenda na kane n'ibice icyenda no kuri fm mirongo icyenda na gatanu n'ibice bibiri
ese nta biryo mfite nawe nasanze hari nawe kandi bavuga ati turashonje natwe coma n'uduti nkabura ukuntu wakubaka n'isuka kuza ndaca inshuro kugira ngo mbone ukuntu nobaho nyunga umuryango njyewe ndi n'umupfakazi mfite abana ariko kugeza ubu nta kintu na kimwe nazanye kugeza ubu nta hantu na hamwe mfite mba nasanze inzu yarasenyutse abo ni bamwe mu barundi basubiye iwabo bavuye mu rwanda bo muri komini ya ntega bavuga ku mibereho yabo kuva birukanywe mu rwanda iyi nkuru hamwe n'izindi twabateguriye turazibagezaho mu kanya turabararitse rero kuri radiyo yanyu radiyo ijwi ry'amerika ni amakuru cyangwa ibiganiro byerekeye uburundi ibiganiro bihuza abarundi biteganijwe kuba guhera ku itariki makumyabiri n'imwe kugeza ku ya makumyabiri na kane y'uku kwezi kwa gatanu uyu mwaka wa bibiri na cumi na gatandatu arusha ku kigo kiberamo inama mpuzamahanga AICC nk'uko rero tubikesha ibiro by'umunyamabanga mukuru umunyamabanga w'umuryango w'afurika y'uburasirazuba mu nama yabo isanzwe ya cumi na karindwi yabaye ku itariki ya kabiri y'ukwezi kwa gatatu uyu mwaka arusha muri tanzania abakuru b'ibihugu byo mu muryango w'afurika y'uburasirazuba basobanuye neza ko perezida wa uganda yoweri kaguta museveni ari we uzaba umuhuza mu biganiro by'abarundi iyo nama rero yashyizeho n'itsinda riyobowe na benjamin mkapa wahoze ari perezida wa repubulika ya tanzania ryo kuzorohereza uwo muhuza mu biganiro tugarutse ku makuru yacu y'abarundi birukanwa mu rwanda kubera kutagira ibyangombwa mugenzi wacu tabita mukamusoni yanyarukiye mu karere ka bugesera ku mupaka wa gasenyi haganira n'abahari bahageze bababajwe n'uko batashye amaramasa tabita watubwira uko ikibazo giteye aho ngaho ku mupaka wa gasenyi
ugiye kubivuga abatari bake bari bagera kuri mirongo itatu barimo ugwaruka abagize n'ugwaruka n'abantu b'abagabo ariko bakiri bato ubona ko bari mu myaka ya mirongo itatu gushika kuri mirongo itatu n'itanu n'abana bari munsi y'imyaka cumi n'itanu nibo twasanze ku mupaka wa gasenyi ku rubibe rw'uburundi n'u rwanda imodoka ya district ya bugesera ni mu karere ka bugesera mu rwanda yari yejeje kubashikana ku mupaka aho rero baca bashikirizwa abajejwe umutekano w'uburundi igipolisi kiraba iby'imbibe hama kigaca kibasubiza iwabo benshi muri bo rero abo twashoboye kuvugana usanga ari abava mu ntara za kirundo kirundo ni intara yegereye akarere ka bugesera ko mu rwanda nayo nyine iri mu karere ka bugesera ko mu burundi abandi nabo bava mu ntara za ngozi bose rero batubwiye yuko atabyangombwa bari bafite bagenda babafata aho bariko barakorera babakura ku mirimo yabo bakabatwara ata kintu na kimwe batwaye babona ko bacafuye bakavuga yuko n'amatungo yabo ata na kimwe bashoboye gutwara kandi nab'iwabo abari basigaye mu miryango batashoboye no kubasegera ahubwo bakibada ingene badusubira gutora ibyo bintu byabo n'ingene bazobona ibyangombwa kuko mu burundi kugira ngo uronke icyangombwa urinda kuva mu ntara yose uri mu kazi bujumbura rero iyo ni intambamyi ikomeye kuri bo kuko uca usanga bibasaba amahera y'itike amahera y'amahoteli no kugira ngo bazosubire kugaruka mu rwanda rero gutora ibintu byabo bamaze kubona ibyangombwa ese tabita abo mwavuganye bakubwiye ko bakoraga iki mu rwanda ubusanzwe
bamwe batubwiye yuko bambwiye yuko bakora akazi k'ubutakize rero ni ukuvuga gutwara amakinga bunguruza abantu ku makinga bakabaha amafaranga abo n'abashyitse mu rwanda kera harimo abashyitse mu bihumbi bibiri na gatatu abandi nabo bakavuga yuko hariho nk'umwana w'imyaka cumi n'itatu yasiguye yuko yahora aragirira inka umuntu ukabona ko ari umwana atigeze aje no mu ishuri bari yavuye mu burundi batwawe n'uwundi n'uwundi murundi wowe yagenwe mu kwezi kwa mbere hari abandi babwiye yuko bari basanzwe bisumamo bikorera imizigo abo bose rero ngo bagenda babakura ku buzi barimo bagaca babatwara uravuga ko bagiye mba- nta kintu bafite abo bantu ntabwo bari barigeze bamenyeshwa ko bagomba gutaha kujya gushaka ibyangombwa
oya ntabwo bamenyeshwa ahubwo umu- abapolisi polisi y'u rwanda iraza ikamusanga aho ari ikamufata Eh, nuvuga ko babatwara giturumbuka nta muntu bateguza eh, kuko nibaza ko babateguje baca bavuga bati bo kwitegura mugabo bagusari hari uwaba ari bagiye gusenga hariho nk'uwabwiye yuko yari agiye gusenga mu gitondo ari umuyisilamu yari agiye gusenga kuko niba agiye gusenga baca baramufata hari n'abandi bari bamaze nk'iminsi nk'itatu bafashe ku wa gatandatu bari bagifunzwe baca babakura rero mu busho bari barimo babatwara ku mupaka ariko gusa kimwe bemera baremera yuko binjiye mu rwanda eh, bafite n'ibyangombwa byabo byo ku mupaka baha intara ziba zihana imbibe cyane ugasanga yarinjiye yaciye muri magendo ada- adafite ibyangombwa mugabo bakavuga bati naho tuba dufite tudafite ibyangombwa leta y'u rwanda nidufashe duhe ibintu byacu baduha akanya n'iminsi n'ibiri dushobore gutwara ibintu byacu n'imiryango ari nk'abafite abo- uwari afite umugore w'umunyarwandakazi afite n'abana ariko babaye bafite mu mategeko kubera ko batashoboye gusezerana kubera atari afite ibyangombwa bimuranga ngaha mu rwanda Mm.
ati batumye baduhe ibintu byacu tubitware mu burundi eh, canke naho leta y'u burundi nayo itworohereje bazana ibyangombwa ku mipaka kugira ngo tuzanye dufate imipaka ibyangombwa ku mipaka tu- dusubire mu rwanda gukora ibintu byacu Ye, muri make cyane rero uravuga ko batigeze babateguza na gato batigeze bababwira ngo bajye gusha- bazashake ibyangombwa ku buryo baje baje kubasaka nk'uko uvuga uti bari bagiye gusenga nakubazaga niba batarigeze bababwira mbere y'uko bagomba kujya gushaka ibyangombwa iwabo bakabona kugaruka
oya nta na- ntabwo bababwiye ngo bajye gushaka ibyangombwa kuko umuntu mu kuba mu gihugu ategerezwa kuba afite icyangombwa cyamuzanye kimuvana mu gihugu iwabo bo bo baraba eh, nabo twokwita abayirigiriye mu gifaransa ni ukuvuga ngo abantu ba- batari mu mategeko mu kubaho mu gihugu bagaca babarungika bo bababwira ati nturi mpunzi nturi eh, uri uri umurundi nturi umunyarwanda kandi ntufite n'icyangombwa kikuranga kuba ufite uburenganzira bwo Ye- kuba bwo kuba ngaha mu rwanda nabo bakavuga bati twebwe rero yego arababwira ngo baje mu buhu- gusaba ubuhungiro Mhm.
ati kandi twe ntitwoja gusaba ubuhunzi kuko ko bari nko gusebya- gu- gu- gutesha izina ry- gutesha agaciro izina ry'igihugu cyabo cy'uburundi ati twebwe ntitwaje duhunze twaje tuzi Ye.
eh, gupfa gato urakoze cyane tabita mukamusoni kuri iyi nkuru dukomeze rero tubagezaho andi makuru yacu yerekeye uburundi tukiri kuri iyi nkuru y'abarundi ba- basubira mu burundi nyine ah, muri komine ntega ah, hari abaherutse kuhinjirira baturuka mu rwanda nyine aho bamariye kwirukanwa bavuga ko babayeho nabi uretse rero ngo kutabona ibyo gufungura banavuga ko bafise n'iki- bafite ikibazo cyo- oh, cy'aho baba O- abo rero ubwo- bo ubwabo kimwe n'abayobozi basaba abagira neza kugira icyo babafasha mugenzi wacu jean bosco ndarurinze aduha iyi nkuru abarundi baciye muri komine ntega birukanywe mu gihugu cy'u rwanda baharugwa mu gihumbi n'amajana atatu na mirongo ibiri gushika uno munsi muri abo igihumbi n'ijana na cumi na batandatu baturuka muri komine ntega benshi bacumbitse mu babanyi no mu miryango kubera batagira uburaro ico kibazo kirabahanze cyane co kimwe n'ingorane yo kuronka ico bafungura aba twabasanze ku biro bya komine ntega aho bari barindiriye kuronswa imfungurwa bafashishijwe ubwa mbere kuva bashitse i burundi dushitse muhira twasanze nta nzu zihari ikibazo dufite ubu ni icy'ibiti ni- n'ibyo kurya nyine ko nta bintu twigeze turimira ino twasize hakurya mu rwanda kandi ntitwasubirayo Itongo ryo ndafite umugaso ndubaka nta nzu irimo nicyo kibazo mfite ubahe nono no munsi ubu ndi ku mutumba wa nyemera mbaye kwa mwene kwa bene wacu icyo mufasha ndumva ari byinshi ko nta suka mfite ese ntabwo ibyo mfite nawe nasanze hari nabo kandi bavuga ati turashonje natwe cyoma n'uduti nkabura ukuntu wakubaka n'isuka kuza ndaca inshuro kugira ngo mbone ukuntu nobaho ntunga umuryango njyewe ndi n'umupfakazi mfite abana ariko kugeza ubu nta kintu na kimwe nazanye kugeza ubu nta hantu na hamwe ufite mba nasanze inzu yarasenyutse nta n'ikintu na kimwe fise Ubu nk'abantu b'abagira neza mwari mukwiye kudufasha ukataha nk'agashitingi n'utwo turya kwirukanwa igikubikubi byatumye habaho n'imiryango itandukana bigatera agahinda beneyo ku kagari twaragiye tumaze kugenda baca batubwira ati duce tutahiraho ntitwasubiye inyuma wa mugore mbura uko ndamuzana ubwo naciye ntaha kugeza n'uno munsi umugore ntiturongera kubonana n'abana mfite abana babiri n'umugore umwe ubu nyine birangora cyane rwose urazi ko nk'umuntu w'umugabo aba akenera nk'u- nk'indya agakenera amazi agakenera n'utundi tuntu tuva ku mugore ni ukuvuga ko rero jewe mbayeho nabi nyine umugore tumanye imyaka ingahe arabyaye ariko kugeza umugore namutayeyo bitewe no kuza nabi twe tumanye imyaka hafi itatu ni umugore w'umunyarwanda numva nyine ko mbayeho nabi kuva umwana wanjye atawuhari n'umugore twabanye atawuhari cyangwa nyine ko ari ibintu bingora cyane kubera ko hari ibikorwa byinshi mba nsaba kuri no guhaha burya umuntu aba ahahira umwana kugeza nk'ubu numva ko atana hamwe mpagaze n'umutima ntabwo urema ababakiriye bavuga ko bagerageza kusabikanya nabo ibyo bafise naho bitoroshe Eh, usibye yuko nyine ubu ata bintu bihari na yundi abantu bariko baraza bazi iwabo tugize icyo tubarusha twobafasha yego twarabahaye indaho baje nyene bashikira ariko gusa nyene ubu turi mu bintu nyene nawe tumeze nka nk'abejeje utuntu mugabo nta bintu bihari gusa turamu- turabafasha nyene two two dufise nyene tukabatabara tugirako tukabaha naho benshi bavuga ko babayeho nabi hari abashima uko babayeho mu miryango y'abakiriye ariko icyifuzo akaba ari uko bokwigenga ubu mba kuri kuri bene wacu mbayeho neza kuva nakaza ku wa nyuma sindanateka none ubona bizaguma gutyo bakugaburira oya kada ah, mu nzu y'undi hagira akaduko Eh?
mu nzu y'uwundi ngo habwa wihe ntabwa wihe ntwaza dieu aime umuhanuzi wa musitanteri wa komine ntega ajejwe iby'ubutunzi n'iterambere avuga ko atana bamwe mu bakiriwe begeranirijwe ahantu hariho abenshi bari bafise imiryango bashiye bashikira mu miryango yabo abandi nabo batari bafise aho baba bari bafise inshuti niho bashikiye twavuga rero yuko bose bari mu miho- mu gihugu ntaho bafise begeranirijwe ukuntu babayeho naho bo bari bafise ingorane yuko atacu baje bazanye mugabo mu migenzo y'ikirundi twebwe turakira abantu kandi turasabikanya n'ibyo dufise bariko barasabikanya rero n'abo basanze mu mihana uwo mutware ati naho bamaze kuronswa imfungurwa zatanzwe n'ubushikiranganji bwo gushigikirana ukuboko kw'abandi bagira neza ni nkenegwa iki gihe cyari igihe cyo kwimbura kandi umuntu bamwirukanye umutwe yiwe akahava atagahuzu atagafungurwa atakintu na kimwe afise naho yoba yakiriwe mu muryango murumva yuko ziba ari ingorane zirezire twotera akamu rero abagira neza bandi kuko hariho abaje basanga badafise aho ba- baba tubatera akamu ko mubafasha ari igishobotse cyose kuko murumva ko atana kimwe bafise icyoboneka cyose ko bagarukirako turamenyeshe ko ku bijyanye n'imiryango yatandukanye ishyirahamwe mpuzamakungu seyiseri rimaze kwishinga kwegeranya iyo miryango y'abarundi yatanye inyuma yo kwirukanwa mu gihugu cy'u rwanda mu mpera z'indwi iheze muri komine ntega mu ntara ya kirundo jean bosco ndarurinze ijwi ry'amerika urakoze jean bosco turacyari mu burundi umwuka si mwiza hagati y'abanyeshuri bahagarariye abandi mu mashuri ya kaminuza y'uburundi hamwe n'inzego zagenwe na kaminuza y'uburundi mugenzi wacu fidelite yishatse haratubwira intandaro y'ibyo byose muri kaminuza y'uburundi hasigaye hariho inzego zibiri zirangabanganywe mu buserukizi bw'abanyeshure ico bita representation muri gifaransa iyo bangabanganywa ry'inzego ribonekera cyane cyane mu ngingo uretse gufatwa n'abanyeshure yo guhagarika ivyigwa iyo ngingo yafashwe inyuma yaho abanyeshure bahinduriwe n'ubuyobozi bwa kaminuza uburyo bahora bakoramwo ibibazo kuva kuri uyu wa mbere w'indwi turimwo ivyigwa vyarahagaze mu bisata vyose vyo muri kaminuza y'uburundi igitangaje iyo ngingo yafashwe abitwa ko bari ku isonga mu nzego zerukira abanyeshuri bo muri kaminuza y'uburundi batagishijwe inama canke ngo babimenyeshwe batwa nayo siridi ari ku isonga ry'urwo rwego oya ntibategeshije inama ni mwebwe mwavyakiriye gute kubona ko abanyeshuri mwitwa ko muserukira bashobora gufata ingingo yo guhagarika ivyigwa batagishije inama bo ivyo ntiwovyakira neza kubona bafata ingingo yabonyene basa nuko bigwanye none mwigeze muja kubabaza mutwe kimwahagaritse ivyigwa mutatugishije inama twe nk'ababaserukira kugira ngo ubashire hamwe hama mwicarane muvugane ni ikintu n'ukuri nokumenyesha ko cari kigoye cane uravye ibihe twari duherutsemo urwego ruserukira abanyeshuri ba kaminuza y'uburundi rwahora rujaho biciye mu matora yamara abagize urwo rwego mu kwezi kwa kane baraganywe n'ubuyobozi bwa kaminuza y'uburundi bagenywe inyuma yaho habaye umudurumbanyo mu matora y'abaserukira abandi yari yatunganije mu bigo bitandukanye bya kaminuza y'uburundi urwo rwego rwagenywe naho ari ku isonga mu buserukizi bw'abanyeshure abo ruserukira ntibagwemera urwego rw'abarongoye abandi mashuri ya kaminuza y'uburundi abo bita abadelege do classe nibo biboneka ko bafite ijambo muri kaminuza y'uburundi nabo basigaye basohora inzandiko z'ivyo abanyeshure basaba mu bisanzwe uko vyaba bitunganijwe abaserukira abandi mu mashure bahora bashikiriza ivyo batumwe nabo barongoye mu buserukizi bw'abanyeshure rwego rwa kaminuza y'uburundi ni naho harafatirwa ingingo zibereye ku izina ry'abanyeshure yamara ubu siko bimeze urwego rw'abaserukira abandi mu mashure nirwo rusigaye rufata ingingo melkiyade mintabavuma atwara urwego rw'abaserukira abandi mu gisata c'indimi amenyesha ko atacotuma bagisha inama urwego rwagenywe hagutorwa n'abanyeshure rero mu gihe baba baratowe n'umuyobozi wa kaminuza gushika uyu munsi nta mibonano dushobora kugiriranira kuko twebwe ntaho duhuriye twebwe ntaco tubiteze ko nta n'ivyo tubatuma ntitwigeze tubashira imbere kuva aho babageneye bigeze bakorana n'abanyeshure kiretse yuko bakorana n'ababatumye uyu munsi rero ntibatumiwe n'abanyeshuri nico gituma ntibashobora kwegera n'abanyeshure kuko nta naho babazi sanzwe barongoye uh, abandi nibo bazi ibibazo by'abanyeshuri abo nabo nta naho barahurira n'abanyeshuri kugira ngo bashobore kumenya ibibazo uh, by'abanyeshuri kandi nizera yuko ata naho bazohurira haraheze indwi zirenga zitatu abanyeshuri ba kaminuza y'uburundi basabye abarongoye gufuta ingingo ihindura uburyo bahora babazwamwo iyo ngingo ivuga ko abanyeshuri bazobanza guheza ivyigwa hanyuma hagaca hatangwa ikiringo co gukora ibibazo vy'ivyigwa bize mbere yuko iyo ngingo ifatwa uko icigwa giheze hacatunganywa ikibazo caco mu ntumbero yo kwanka iyo ngingo abanyeshuri bo mu gisata c'ubuhinga nibo batanguye guhagarika ivyigwa munyuma hakurikira abo mu gisata c'abiga ivyo kwigisha ipea mu mfunyafunyo y'igifaransa ubwo bwo abanyeshuri baserukira abandi mu mashure bavunira akagoha abarongoye kaminuza ko bobumviriza kubera ko aribo bazi ibibazo by'abanyeshure ubuyobozi bwa kaminuza nibwabona yuko bukeneye ko ibibazo biva mu nzira nuko bwoheza bukegera abo barongoye abandi mu mashure kugira bashobore gukorana hanyuma ikibazo kive mu nzira ariko uyu munsi kuvuga yuko ngo kajya kaguye ngo niko koja gukorana ngo ku bibazo bisanzwe bihanze abanyeshure ntavyo bafise kandi nta n'ivyo boronka boshikiriza umuyobozi wa kaminuza y'u Burundi Gaspar Habanyankimbona yatubwiye ko ataca bivuga ko kubera ko mu minsi iri imbere imije gutunganya ikiganiro ku bamenyeshamakuru ibujumbura fidelite yishatse ijwi ry'amerika murika murekere ukuri mbega ukuri kuzinda ikinyoma mbega ineza yatsinda inabi tworengera gute ibidutandukanya ngo dusenyere ku mugozi umwe inyishu ni mu gikino murikira ukuri mugiye kuba mukurikira kuri radiyo ijwi rya amerika iminsi yose ya gatanu kuva isaha cumi na zibiri n'iminota cumi z'umugoroba murikira ukuri ni igikino mutegurirwa na rabenevolenshi urakeneye kumenya inkuru y'abaseruko n'abarengera isango ntigutange murika murekere ukuri radiyo ijwi rya amerika washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda ubu noneho ni ikiganiro ntorereka zoza
amakuru makimina mbega uri mu maki kudakoma yo iminsi yose nk'aya mango sinkakaza mba ndiko ndumviriza ntorere kazoza wumviriza ntorere kazoza eee erega mwarasizwe ntorere kazoza
ntorere kazoza ni ikiganiro gica hirya no hino ibibazo bijanye n'amatora mu burundi reka n'inyifato ibereye imbere y'amatora mu matora n'inyuma y'amatora
mugitegurirwa na studio ijambo ntorere kazoza nturere kazoza
bakunzi ibiganiro bya studio ijambo na cyane cyane mwebwe mwikundira ikiyago cya politike ntorere kazoza jerome niyonzima nongere ndabaha ikaze muri kino kiganiro uno munsi tukaba tugiye kuganira ku byerekeye ubuzima n'umutekano muri zone musaga ikukira komine muha imwe mu mazone yaranzwemo imyiyerekano mu bihe bihitiye biranga uburundi kirisi munezero niwe tugira dutume muri zone musaga ahaganira n'abanyagihugu baho ibyerekeye uno munsi ingene babayeho n'icokorwa kugira ngo hasubire harangwe amahoro n'umutekano
ku abatavyibuka zone musaga iri mu mazone yakorewemwo imyiyerekano aho twashoboye gushika twasanze imirimo yarasubiye kuharangurirwa ariko rero ikidasanzwe ni abanyeshure baja ku ishuri n'abakozi baja mu buzi bwabo ariko banyuragiranwa hagati y'abajeje umutekano bashyizwe ku mabarabara nka yose ya zone ya musaga none uyu munsi ijoro eka mbere n'umurango biba byifashe gute icyo kibazo twakibagije ababyeyi batunga imiryango muri iyo zone ya musaga
ni yohani ni nkamba kujya mbere kujya kumusaga uyu munsi twavuga ubuzima bw'aho kujya mbere ku musaga hameze gute ni ukuri ubuzima bumeze nabi kubera nyine umuntu arara ntibuca niyo umuntu avuye muhira agiye aguma yumvira ko asanga iwe ha- ha- habaye nabi kubera umwanya n'umwanya ubona abapolisi basiri- binjira basohoka kandi uko binjiye bagenda batwaye abantu abana bonyine ubwabo barahamutse hari abana u- ure- urenganye iremba kubaza ati papa uragaruka ugiye akakumira akagomba kumujyana hari indi ngorane ikomeye usanga abana babonye abapolisi ko aribo birirwa muri karitsiye umwana usanga yarahamutse rimwe usanga aca yiruka agacika umutima ha- hagati nk'umubyeyi rero iyo uzi ko umwana ameze uko wama ufite umwitwarire uti mbega niyabona abapolisi bigenda gute haba hameze gute hari abantu bifuza kumenya ati mbega ijoro ku musaga rimeze gute Eh, mw'ijoro ku musaga nk'abari bahaze mu minsi iheze aya magume eh, turimo ataratangura abantu baridagadura bara- barara baragenda ijoro ryose ariko ubu ushikanye saa moya nta muntu usubira kubona mu ibarabara usigara ubona abasirikare n'abapolisi aribo basirikira Ah, kandi abantu nyine bari ubwoba nawe uri mu m- saa moya igeze uri imbere y'umuryango hari icyo wibaza yuko abanyagihugu bo ku musaga bashobora gukora kugira ngo kumburengera ngo ba- bifashe bongera bafasha ababo uruhagarara rukumbure ruvugwayo rushobora kugabanuka nka- nk'abanyagihugu mu bisanzwe umuntu afise ingufu zikwiye zo gucungira abanyagihugu ni leta n'abanyagihugu bobo ubwabo bigitangura baragerageje bararara amarondo mu nyuma bara- haraba amanama y'aba- y'abarongoye ikomine baravuga bati ubu unye umuntu tuzosanga ku- ari ku irondo tuzomufata nk'umugizi wa nabi icyo gihe ntibasubiye kwirarira ni uku- kugira ngo mwikingire ubu mubigenza gute ni ukujya mu nzu ukiyugarana nta kindi ni imana gusa usigaye akingiye umunyamusaga mu bisanzwe umuntu yokwagirizwa byose ni leta uyu munsi abantu bafite uruhara novuga rubi n'abantu bafata abanyamusaga bakabafata nk'uko umenga si abarundi umenga ni abansi b'igihugu ukaca usanga ngira ingufu zose z'igihugu ziri ku musaga abo rero nibo batuma umusaga imererwa nabi hari abavuga ati rwaruka rwaho rurakara ruraza gusumburutsa abajejwe umutekano ibyo ni ukubaza ko atari byo kuko yaba eh, abajeje umutekano iyo ba- eh, iyo bakora neza ntibahohotera urwo rwaruka nibaza urwaruka ni- na- urwaruka rwo ku musaga nicyo kimwe n'urwo mu burundi bwose rwagomba kubaho nk'abandi bose mugabo kugera uno munsi niyo o- ruriko ah, umuntu ariko aragenda mu ibarabara bagasanga afise umupolisi amuhagaritse agasanga afise karangamuntu yo ku musaga N- ngira naho iyo bari muri bisi igeze mu yinga acamukurayo Eh, kugera uno munsi novuga ko abajejwe um- a- abajejwe intwaro bobo nta n'abakiboneka bategerezwa ku nyene ko ko bavuga ko turi muri demokarasi nimba rero biyumvira ko ari twe twabatoye bategerezwa kwegera abanyagihugu nyene sinumva ingene umupolisi yova yava akaza atani umutaha afise agatora umuntu mu mategeko nibaza ko yategereza kuza ari kumwe na chef de quartier muguza uje ubona aje ari wenyene bagapakira abantu mu miduga mu ijoro ugasanga abantu bat- bagiye ukabasanga mu mpimba sinzi abo bantu ko bafise n'amadosiye ni ukuvuga yuko uca ubona yuko eh, nimba bata- eh, batabifisemo uruhara abajejwe intwaro bararengewe ubwo ariko rwaho ku musaga rwogoba rugo niki iyi misore tugira tuganira iba mu makartier ya gaseke buye na kinanira abenshi ngo ntibacubahuka gutembera mu zindi kartier abandi nabo ngo barahagaritse imirimo yabo yahora ibabeshejeho abandi barahagarika amashuri twebwe turara turaturatura tukirirwa turaturatura kuko bagufashe bakwagiriza yuko ari we utera amagrenade ari we urara urarasa kandi batarabye bakakwaka akarangamuntu bakaca bavuga ngo uronderwa ni wewe ngo niwe twarondera bakaca bagufata aho bakakujyana twebwe mu- muri rusange yaba imiryango yacu ibayeho nabi ntigira ibyo ifungura basanze mu nzu hari ibiro mirongo ibiri by- by'ibiharage cyangwa iby'umuceri ibyo baba batwaye baca bavuga ngo gaburira abagwanyi basanze imatera ngaho ngo uryame kabagwanya baca baturira twebwe mu bisanzwe tubona yuko umenga abanse manda ya gatatu ya nkuru nziza ni ni nk'icyaha cy'inyaduruko twaba twaravukanye ubuzima bwo ku musaga n'ubuzima bwifashe nabi cyane na cyane cyane kugwaruka ndetse no mu babyeyi kuko buri mwanya ababyeyi bagoma bahekugwa igipolisi kibatwara abana bakajya kubica abandi bagapfungwa abandi bakabagomboza amafaranga urumva n'ubuzima bwifashe nabi cyane aho umupolisi umwana amubonye yahahamutse yiruka cyangwa umusirikare kubera bose basanzwe umenga ubu bakora co kimwe tugaheza rero tugaca tuba mu buzima bubi umutekano ntumeze neza tukabona yuko umenga ni uruhigi rwo guhiga urwaruka rwaba rwarase manda ya gatatu rukoresheje mu gutera ibuye mu mwanya baba bariko bararwana n'igipolisi kije ku- kubatera ivyo biba ku murango no mw'ijoro kenshi biraba mu ijoro kenshi muga no ku mutaga biraba ku mutaga kenshi na kenshi biba aho buca mu gatondo abapolisi bamaze gusentira bagafata umuntu bakamutwara ata kintu na kimwe bamwagirije kugeza aho bamwagiriza ibintu vyoba vyarabaye atanazi n'aho aba ari umushitsi avuye ahandi arize kuba aba ari uw'aho hantu bamutwara igikubikubi mu ijoro naho nyene biraba aho hari igihe haba ama- amagerenade agaturika bagaca baja abanyagihugu bakarasa mu mazu bakagirana abantu nyene bakamererwa nabi cane ubwoba bukabatekera n'amazu menshi arugaye ku ntumbero y'uko babaye nk'abantu bahunga iyo quartier mugabo bakaboneka bamwe bamwe hakeya ya ku musaga urwaruka rubayeho nabi nta kazi rukora nta kintu na kimwe rukora mu- ku musaga gufungura naho tufungura nabi aho kugiriye ubuntu akaguhaye amajana atanu cyangwa igihumbi kugira ufungure urafungura ariko tubayeho ubuzima bubi bumwe buteye ubwoba hari akazi wari usanzwe gukora canke icyo wari usanzwe gukora mu buzima kumbura ngira ngo imbere y'uko wicara aho wicaye je kare nariyungunganya naradandaza ariko ubu unye ibyo nadandaza canke ibyo niyunganganyamwo byose byararangiye naco mfise inkora ubuze agatahe byagenze gute abantu bo- twebwe cane cane twagiye kwiyamiriza ikiringo ca gatatu ca nkuru nziza twebwe twaciye tubona ko n'ubuzima buhagaze ntishoboka tubandanya dukora kandi tubona tutoroherejwe ibintu byifashe neza imigambi wari ufise muri kazoza yawe niye Shira ifise imigambi yuko nko mu mwaka uheze no kuba kugwanje kuko nari nsanzwe ndandaza ndandaza ivyanje ntawe nadandariza mugabo kuva aho tugiriye muri manifestation ibintu vyarapararanganya amasoko arahagarara turabura aho dukorera ku ntumbero yuko utoja ku kibanza ngo udandaze canke uje muri ville kurankura uca ufatirwayo nari nifuza yuko nokwiteza imbere mu ntumbero yuko ntoguma ndondera akazi muri leta kuko nari mfise agatahe ko kudandaza mugabo nta kintu na kimwe ngifise ibintu byifashe neza wowe uvyiyumvira ati wavuga ati uyu munsi mugeze he ejo wari wifuza gushika he
jewe nka jewe naradandaza nari mfise aho ndandariza ibidandazwa narabona ngena ndiko ndunguka nkabona muri kazoza ko nshobora gutera imbere mugabo ibintu vyose baravyivye barabimara barabitwara twe nta gucirimwo mu kumusaga hariho abo kumbure mudasanga ivyiyumviro vya politiki abo twokwita nk'imbonerakure barabaho imbonerakure zirahari mwibaza kwabo hari ico mufise mwokorana kugira ngo mushobore kwicara hagira ngo namasanze mwicaye mudakebaguzwa muti umuntu arazanye grenade imigambi nabaterera nuko ntabaronka nari nifuza yuko twoba umwe twese tukaba umwe tukumvikana hanyuma bari muri CNDFDD n'amahoro kuko imigambwe ni myinshi uja aho ushaka n'amasengero ni menshi umuntu asengera aho ashaka ariko ntihagire umuntu ahora ivyiyumviro vy'uwundi abo banyagihugu bo ku musaga twayaze barasaba abajejwe igisata cy'umutekano gusubira kwibutsa na cane cane abari mu rwego rw'igipolisi akarangamutima kabaranga ikintu cya mbere coco nibaza umuntu ajejwe umutekano uretse imbere atari umu- a- atari awujejwe umutekano yari umuvyeyi arafise abamuvyaye arafise iyo yaja ava yategerezwa kubahiriza cyane cyane umuryango mugabo birababaje iyo ubonye umu- umuntu ajejwe umutekano ariko arakubagura umufasoni ari kumwe n'abuzukuru n'abana biwe uca wiyumvira nawe uca wibaza uti mbega ujya muntu arafise umu- arafise umuryango ni ukuvuga ikintu niyumvira bakora abo bantu bajeje umutekano bari bararose inyigisho zihagije kuko bararosa imyaka cumi yaheze bariko baragira im- imyimenyerezo baramenyera tuba tubona n'ivyapa biri ku mabarabara berekana ingene umuntu ajeje umutekano afata umunyagihugu icyo rero ni ikiganiro ntorere kazoza dushimiye bagenzi bacu bakitugejejeho ba studio ijambo mwakoze namwe mwese kudutega amatwi ibiganiro byacu byo kuri iyi saha ni aha bihumurije ku buhanga bw'ibyuma mwari kumwe na enjeniyeri sendrak franklin afatanije na innocent kimenyi kuri mikoro mwari kumwe nange eugenia mukankusi mugire ibihe byiza mwumva radiyo yanyu radiyo ijwi ry'amerika